bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro bya rino genekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa cumi na kabiri muri bibiri na cumi n'icenda mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa interinete kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya facebook yacu instagram na youtube navyo ni vowa radiyo yacu ibiganiro vya kino gitondo biremesheje na jewe diane ninahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza ko ari dusangira ijambo nongere ndabaha ikaze amakuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u rwanda aho abanyagihugu baba mu micungararo y'uruganda rwa simegwa rutunganya isima mu karere ka rusizi batakamba bavuga ko babangamiwe n'imashini z'urwo ruganda zibabomorera amazu abavuganye n'ijwi rya amerika bemeza ko haheze imyaka hafi ine ico kibazo bagituye abategetsi ariko kugera ino saha atakirakorwa inkuru ya mugenzi wacu temistokle mutijima mu murenge wa muganza mu nkengero z'uruganda rwa simerwa bavuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo imashini nshya z'urwo ruganda zatangiraga gukora aho rwari rumaze kwagura imbago zarwo aribwo batangiye guhura n'izo ngorane zo kwangirika kw'inzu zabo umushyitsi uterwa n'izo mashini akaba ariwo batunga agatoki ku kuba nyirabayazana w'isenyuka ry'izo nzu uruganda iyo habaye nijoro guhera saa yine rwatsa imashini mu buryo bukabije hano amazu yacu agatigita nta muntu ugitaka ngo atabarwe kuko mugenzi we ntashobora kumwumva tukibaza nimba mu rwanda nta karengane kakirimo umuntu wese agomba kurenganurwa kuko uruganda rwo ruturenganyije mu rwanda imashini zabo zatangiye kunsenyagurira inzu mbibabwiye nta kintu bigeze babikoraho umutwe wa mbere uragwa n'uwa kabiri uragwa ubwo nibwo nakoraga ibishoboka byose ndisanurira imitwe y'imbere yaguye n'ubundi rwongera rubomagura urundi ruhande rw'inzu urwo rundi ruhande rw'inzu rumamaze kubomagurika nibwo nageraga ndabibabwira baraza barahagera bahageze nta kintu babikozeho uruganda rura ruhinda inzu zikarara zitigita zirasadagurika kubera ko inzu yanjye ni ibigingi ngewe birara byibomagura bikagwa aho ndyama abagerwaho cyane n'ingaruka z'umushyitsi w'imashini zasimirwa ni abatuye ahanini mu midugudu ya nyenyeri na kabarore mu kagari ka shara mu murenge wa muganza aba bavuga ko bagiye batumizwa mu nama ngo baganire n'ubuyobozi bw'uruganda ariko izo ntacyo zatanze kuko ahubwo zarangiraga ari bo biswa abanzi b'iterambere kubwo kugaragaza ibibazo rubateza bageze badutumaho tujya mu nama muri semerwa bagiye kutubwira abahagarariye uruganda baratubwira ngo twebwe abantu bo muri nyanyine ngo turinjije cyane ngo tugumye twerekana ibibazo ngo uko dushaka ngo amafaranga ngo tudashaka guturana n'uruganda uruganda twaradusanze ntabwo twegeze twangiriza uruganda pe ahubwo twebwe uruganda ruri kutwangiriza bongeye gutumiza inama muri simerwa batumira abaturage batuye uyu mudugudu nabo mu mudugudu wa kabarore baravuga ngo abaturage batuye muri iyi midugudu bagomba guturana na simerwa ku kibi n'icyiza niba tutashaka kwanga iterambere ntabwo twanze iterambere kubura uruganda ruraha ni iby'agaciro kuri twebwe ariko nanone natwe hari ibyo duhomba nk'iyi nzu yanjye igihe izaba yamaze gusenyuka kugira ngo nzongere kubona indi ni ikintu kitanyoroheye mu bushobozi bwanjye iyo witegereje inzu z'aba baturage ubona ko zigaragaza ibimenyetso byo kwangirika nko kwiyasa zigacikamo hagati mu nkuta aha harimo n'iz'imitutu yagutse ku buryo iyo uzirimo imbere uba ureba hanze aba rero bakagaragaza impungenge ko zishobora kubagwirana cyane cyane muri ibi bihe by'imvura nyinshi ndaryama nkajya numva ibinombori biri kugwa n'ikibambazi kikaba cyangwa nge mfite ubwoba bukabije kubera ko ndi no mu nzu ngenyine n'umwana w'uruhinja urabona ni ikibazo ubwoba ndabufite cyane kuko njya ndyama nkumva ko nshobora kubyuka abaturage batabara basanga napfuye kuko urabona yarangije gushira kandi yarangije kwangirika bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi kubatabara kuko inshuro zose bagaragarije simerwa iki kibazo yewe n'inzego z'ibanze nta muti cyabonewe ubuyobozi nibuze bugere kuri tere burebe iki kibazo tuvuga buri gihe kuko guhera muri bibiri na cumi na gatandatu tugaragaza iki kibazo twandikiye akarere twandikiye simerwa ubwayo umurenge urabizi noneho twandikiye n'intara kugira ngo tugaragaze akarengane twe dufite leta izi turenganure rwose abana mu ishuri ntabwo bize neza bakoze ibizamini batumva neza kubera ikibazo cy'umutingito n'urusaku mwadukora ubuvugizi kugira ngo ubyibuze bare uburyo baturwanaho mwakagombye kurebera hamwe mukaturenganura rwose hamwe na leta y'u rwanda cyane cyane ko ari leta y'u rwanda ari umubyeyi yakagombye kuturebera ikadushyirira mu gaciro ikareba igikwiriye ku mwana w'umunyarwanda ijwi rya amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa simerwa kuri iki kibazo ariko ntibyadukundira icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka rusizi zo zivuga ko iyo abaturiye uruganda bahuye n'ibibazo ubuyobozi bwarwo bubasanira cyangwa bukabubakira bwana kayumba efuremu ayobora rusizi mu minsi yashize hari abaturage bagize ibibazo bimaze kugaragara simerwa irabubakira ndetse iyo tubirebye twe tubona ko eh, hanabayemo assistance sociale cyangwa se ubufasha kuko babubakiye amazu babaha ibikoresho byo mu nzu bifite agaciro karuta imitungo bari bafite aho ngaho Ah, rero n'ubundi tugumya kuganira na simerwa kugira ngo umuturage wese wagira ikibazo ah, tube twagira uko tumufasha aho kugira umuntu uba victime wo kuba simerwa ihari kandi ubundi mu by'ukuri simerwa ari uruganda tubona ko ah, rufasha aba Nyarusizi by'umwihariko abatuye mu kibaya cya Bugarama cyane cyane muri rwego rwo gutanga akazi icyakora ku ruhande rw'aba baturage bavuga ko muri uko gusana hagiye hatoranywa inzu nke izindi zirasigara ku mpamvu badasobanukirwa uretse ko kuri bamwe uku gusana ubwabyo nabyo bidatanga umuti urambye ku bibazo baterwa no kuba batuye hafi ya simerwa gukomeza kuhaba sinzi rero niba inzu- inzu bari gusanura zubatse mu buryo bwa beto ku buryo bukomeye ku buryo rwa rusaku rutazagera ku muturage uri muri iyo nzu bari gusanura cyangwa rya vumbi ritazabasha kugera ku muturage basanuriye cyangwa se uwo mutingito ingorane aba baturanyi ba simerwa bavuga ko ibatera ziri mu byiciro bitandukanye kuva ku isima itumukira mu ngo zabo bavuga ko itera bamwe indwara z'ubuhumekero urusaku ruterwa n'imashini zikora iyo sima ariko icyo bagaragaza ko gihangayikishije kuruta ni umushyitsi utigisa amazu hafi kuyabasenyera hejuru abo bemeza ko hari ibarura simerwa yigeze gukora ifatanyije n'inzego z'ibanze ahandikwaga abatuye mu mbago z'urwo ruganda bashobora kugerwaho n'ingaruka kurusha abandi ku buryo bibwiraga ko ibyo bibazo bigiye kubonerwa umuti urambye ariko na n'ubu nta kirakorwa imyaka hafi itatu irashize temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle mutijima urakenuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cyo kutaronka amazi meza ni ikibazo cyatewe n'amatuyo yononywe n'imvura imaze iminsi igwa muri ico gihugu ido nido na mugenzi wacu vedaste ngabo akorera muri repubulika ya demokarasi ya kongo zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri site ya rurinda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko zari zisanzwe hanutse ku mugezi wa rusenda usanga abana n'abagore bari kuvoma amazi mabi kubera kubura uko bagira yarakoze francine twamusanze ku mugezi wa rusenda ari kuvoma ikibazo cy'amazi iyo tuyavomye abana usanga ariko barayavuruga mara hagatembamo ibintu bimeze nabi nyine ibintu byinshi nyine amazi ugasanga ni amazi mabi twakoresha nyine amazi mabi atameze neza iyo tuyanyoye turindira yakabanza agatonganuka hanyuma tukabona kunwa mugabo ntiyatumerera neza mu mubiri sibomana odasi ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mingorabahizi ku mpunzi z'abarundi ziba muri site ya rurinda n'ikibazo cy'amazi kirekeye kiraturengeye kuko twebwe bamwe bamwe tutakishoboye tuvoma rusenda kandi rusenda ni indwara abafise utugara bagenda mu rusenda iyo hakurya bakazana mu- mu- indu- induze y'amazi y'ibomba bakanywa twebwe natwe tutishoboye tutagira amago- amagara ni rusenda tunywa nta yindi nacegeye bakidufashe ngo badukorere amazi abe meza kubera ubukene bw'amazi buri muri village ya mirongo itatu na gatatu mirongo itatu na kane mirongo itatu na gatanu na mirongo itatu n'icyenda ndetse na mirongo ine abakoresha amazi y'umugezi wa rusenda bavuga yuko bafite impungenge z'indwara bagenda bandura bitewe no gukoresha aya mazi mabi zabibu shukuru nawe akoresha amazi y'umugezi wa rusenda duhura n'ibibazo by'indwara hari agwara gucibwamo kubera amazi na- na- n'amacafu urabona uruzi rurafise imyanda amabyi barameseramo isabuni bakamesuriramwo ugiye ku- kuvoma ugasanga imyanda yuzuye kandi n'ubuyoka bwinshi buba mu mazi Ku- abana kunywa ya mazi bakafata n'indwara yo gucibwamo mukora iki kugira ngo mubone amazi yo kunywa none Wa- ababishoboye banira ibinini bakashyira mu mabido tukabura kuronka amazi yo kunywa meza naho atari uko tubinywa nyine gutyo dufashe indwara yo gucibwamo tukaja kwa muganga ese ni iki ubuyobozi bw'inkambi buvuga kuri iki kibazo cy'amazi kiri mu rurinda ijwi rya amerika ryavugishije manuel ntirampeba umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda ikibazo cy'amazi yo mu rurinda gisa n'icatunaniye kuko iyo tugishikirije abantu ba adesi aribo bakurikirana icyo kibazo cy'amazi ngaha mu ikambi batubwira ko bagerageza iminsi yose ariko nabo bafite ikibazo citiyo ikunda guhura n'amazi iyo yuzuye uruzi rwa rusenda ruca ruyikora ko igaca ifungukaho bayungiye bigatuma amazi adashobora gushika mu rurinda ni kuri ubwo rero urumva twe tuguma dusaba dusaba kugira ngo turabe ukuntu byoshoboka icyo kibazo cyo mu rurinda naho nyine gishobore kuba coshoboka ingorane zihere haseri rero gush- uyu munsi yatubwiye ko bagomba bakubitange iyo bishoboka byose kugira ngo barabe ko ikibazo gisanzwe kiri mu matongo y'abakongomani aho iryo tiyo rica ko hokorwa ibarabara iryo barabara naryo rero rikaba ryoza konona iyo mirima y'abandi aricyo cyatumye bene imirima batemera si ubwa mbere iki kibazo cyo kubura amazi kivugwa muri site ya rurinda ahubwo n'umwaka ushize amazi y'umugezi wa rusenda yaruzuye bitewe n'imvura atwara amatiyo ahuza site ya rusenda na site ya rurinda vedasite ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'epfo barakoze abamenyesha amakuru bacu kuri ayo makuru badutorokanirije ndabibutse ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo
turabasuje inshuti bakunze ibi biganiro bya radiyo ijwi rya amerika ivugira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm by'umwihariko mwe bakunze ibi kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo bivuye ko wifashisha itangazamakuru ugamije kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari njye mwumva kuri mikoro nitwa ishimwe honore ariko si njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye marie claire singizwe tubahaye ikaze mu kiganiro cya none ikiganiro ngaruka kwezi kigaruka ku burenganzira bwa muntu aho kuri iyi nshuro tuganira ku burenganzira ku mutungo ingingo ya mirongo itatu na kane y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa ndetse n'ingingo ya cumi na karindwi mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu u rwanda rwashyizeho umukono mu w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo bwite ntawe ukwiye kuwumwambura binyuranyije n'amategeko kuri uyu munsi turaganira kuri gahunda iherutse gutangazwa n'ubuyobozi bw'umujyi wa kigali uvuga ko ugiye gutangira gufatira ibibanza bimaze imyaka igera kuri itatu bitabyazwa umusaruro ndetse n'inyubako zadindiye iyi gahunda ariko ntiyavuzweho rumwe n'abantu b'ingeri zitandukanye biganjemo abaturage bo mu mujyi wa kigali imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu abanyamategeko n'abandi nk'uko tuza kubyumva ku buryo burambuye muri iki kiganiro iki kiganiro gihagarariwe na niyigena roje naho umwizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma muri iki kiganiro turumva icyo bamwe mu batuye umujyi wa kigali batekereza kuri iyi gahunda turumva kandi icyo metere habimana piyo umwarimu muri kaminuza y'u rwanda mu ishuri ryigisha amategeko akaba n'umwe mu bagize urugaga rw'abavoka mu rwanda ku musozi w'iki kiganiro turumva icyo impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu krado yiteguye gukora kuri iyi gahunda kugira ngo uburenganzira bwa muntu ku mutungo we bwubahirizwe mu kiganiro ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buherutse guha itangazamakuru ku wa cumi n'imwe ugushyinga uyu mwaka bwavuze ko bugiye gutangira gufatira ibibanza bimaze igihe bidakoreshwa ndetse n'inyubako zadindiye mu rwego rwo kunoza isuku y'umujyi no gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'ingingo ya mirongo itanu n'umunani y'itegeko rigenga ubutaka ivuga ko ubutaka bushobora kwamburwa nyirabwo ari uburi mu mbago z'umujyi kandi bukaba bumaze imyaka igera kuri itatu ikurikiranye budakoreshwa ku nzu zadindiye itegeko rivuga ko iyo imaze imyaka igera kuri ibiri itubakwa kandi na nyirayo yayo atagaragara ifatwa nk'aho yayitaye umuyobozi wungirije w'umujyi wa kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo dr nsabimana ernest avuga ko ibi bigiye gutangira kubahirizwa mu rwego rwo kugira umujyi ukeye kandi iki cyemezo kitareba umuturage gusa ko ahubwo kinareba ibibanza bya leta biherereye aho iri tegeko rireba uyu muyobozi akomeza avuga ko ibibanza bidakoreshwa ndetse n'inyubako zadindiye usanga byarahindutse indiri y'ibisambu umuyobozi w'ishami ry'imiturire n'imitunganyirize w'umujyi wa kigali enjeniyeri mugisha fred we avuga ko hafashwe umwanzuro mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibiteganywa n'iri tegeko ku bibanza n'ubutaka bitabyazwa umusaruro umujyi wa kigali ugaragaza ko muri rusange ibibanza mirongo itanu ari byo bitabyazwa umusaruro aho ibisaga makumyabiri muri byo ngo biri mu murongo utukura bivuze ko ari byo bizatangirirwaho kwamburwa bene byo honore reka twibutse abaduteze amatwi ko nabo bashobora kugira uruhare muri iki kiganiro bifashishije ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa aho batwandikira ubutumwa bugufi kuri zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi banayifashisha baduha ibitekerezo byabo kuri whatsapp badusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram twitter na youtube aho bajya ahashakishirizwa bakandikamo ejo youth eco mu ijambo rimwe maze bakadusangiza ibitekerezo byabo honore rero mu gihe ubuyobozi bw'umujyi wa kigali buvuga ibi abaturage nabo ngo bafite icyo batekereza kuri iyi gahunda reka twumve icyo abaturage bo mu mujyi wa kigali baganiriye na mugenzi wacu david hitimana batekereza ko cyakorwa kugira ngo umuturage atamburwe ubutaka bwe turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro
ngewe uko mbyumva numva bagakwiriye kumwubakira ahubwo kubera ko nyine aba yarabuze ubushobozi bakamufasha nyine bakamwubakiraho kugira ngo bamwambure na hahandi yari afite kandi wenda hari igihe cyari kuzagera akabona uburyo akahubaka numva bamufasha nyine bakamutera inkunga akubaka ubundi nk'abaturage ba rubanda rugufi niko navuga kuko burya bavuga ngo iyo gihugu kigizwe n'abaturage iryo terambere ntabwo ryageraho umuturage ashonje kandi igihugu kirashaka iterambere ryihuta sibyo kandi uwakagejeje igi- igihugu ku iterambere ni umuturage ubwo hazaba haba abakuru abatoya bajye hasi ntabwo urumva ko byibuze nimba batwatse ahantu batujyana ahandi bahaturekere bavuga ati nimba mufite ubushobozi bwo kubaka aha nimuhagume noneho kandi n'aho batwatse baduha inyishyu yaho ihakwiriye sibyo njye ndumva umuntu abaye yarabashije kugura ikibanza yacyubakira igihe ashakiye kuko ushobora kubona ubushobozi uyu munsi bwo kugura icyo kibanza ugashaka ubushobozi bwo ku- kucyubaka ubwo rero kiramutse kimaze nk'icyo gihe kitarubakwa ndumva icyo leta yakora yamufasha icyo kibanza kikaba- kikubakwa aho kugira ngo bakimwambure ndumva leta ahubwo yakagombye kureba ba rubanda rugufiya baka- bakabafasha Mm, eh bagomba kubafasha aho kugira ngo umuntu anyagwe n'ibyo yari afite urumva ko ntaho twaba tujya ahubwo bo bagashatse uburyo ki bafasha umuntu ahubwo icyiza ni uko wenda batuvuganira bakareba uko ukundi kuntu babigenza ariko kwamburwa ikibanza si wo muti ahubwo bakagombye kudutekereza wenda bagashyiraho andi mabwiriza wenda se niba ari umusoro bacyuriza ariko bakawushyiraho ariko aho kugira ngo bacyambure umuntu nanone gukura gufata bagaku- bakabyaka umuntu nta kintu baba bamukoreye kuko baba bamu- aho- ya- yananiwe kucyubaka niba yamuvana se azaba hati nta bundi buzima waba waba umuhaye ahubwo byakabaye kuba wabasha kumufasha ukamenya eh, u- u- uburyo abayeho ukamenya impamvu yatumye atabasha kucyubaka ukaba wamufasha akacyubaka ahubwo akacyuzuza bikaba aho ngaho kereke ahubwo yashyiraho imisoro aga- baga- umuntu akaba yabasha gusura aho hantu ariko nanone ndetse numwambura n- nimba ubu none aha ngaha ah, babashije kumwambura icyo kibanza yari afite kandi n'ubundi mu buzima yari abayeho ari ikibazo azaba hate kandi u- ba- ari- icyo- icyo kibanza yari afite yari ashingiyeho ubu none aha ngaha azabasha kuba abayeho hate
arakoze cyane mugenzi wacu david tunashimira aba baturage ku ruhare bagize muri iki kiganiro si aba baturage gusa bagaragaza kutanyurwa n'iri tegeko kuko n'umwarimu muri kaminuza y'u rwanda akaba n'inzobere mu by'amategeko metere habimana piyo avuga ko hari uburyo amategeko yuzuzanya n'izindi nzego ku buryo batacicika ibishobora kubangamira itegeko rihatse ayandi ari ryo tegeko nshinga ari naho ahera asaba inzego bireba kujya zita cyane ku kumva ibitekerezo by'abaturage aho gusa n'ababibatura hejuru ibishobora kubagora reka tumwumve turagaruka mu kanya
Ah, kubera ko itegeko nshinga niyo tegeko riruta andi mategeko ariyo yose n'itegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga nta gaciro riba rifite ingingo iyi n'iyi agace aka n'aka n'aka kanyuranyije n'itegeko nshinga mu ngingo iyi n'iyi n'iyi biba bigomba kuba puresi ntabwo ntabwo abitwara gutyo mu kigari aha byumvikane ko ntabwo ari amarangamutima ye ashingiraho ngo avuge ngo iri tegeko ndabona ritari ryiza oya ahubwo ni ukuvuga ngo iri tegeko rinyuranyije n'itegeko nshinga ni nacyo urukiko rusuzuma ariko ah, mu busanzwe mu rwego rw'imitegekere y'igihugu habamo inzego eshatu zitandukanye habamo urwego nyubahirizategeko urwego nshingamategeko n'urwego rw'ubucamanza Ah, itegeko nshinga ryacu rivuga ko izo nzego ko zitandukanye ariko nanone ko zuzuzanya Ah, kuvuga ko zuzuzanya ni ukuvuga ngo ntabwo rumwe rukora ku buryo butandukanye n'urundi iyo rumwe hari urutandukiriye urundi rushobora kuba rwarugarura ku murongo so ni muri urwo rwego rero no mu mategeko yacu y'u rwanda hateganyijwe ko mu gihe inteko ishinga amategeko yabashyizeho itegeko ariko umuntu wese ubifitemo inyungu akabona ko iryo tegeko swat itegeko ingingo yayo cyangwa se n'agace k'ingingo eh, rishobora kuba hari icyo ribangamiyeho andi mategeko ashobora kuba yabiregera ariko ah, icyo nasaba by'umwihariko ni uko iyo uru- iyo etape iyo sitepu yo kumva ibitekerezo by'abantu yazajya ihabwa agaciro gakomeye cyane ahubwo ugiye nk'umunyamategeko navuga ngo ese koko iriya misoro inyuranyije n'itegeko nshinga ari nacyo cyarezwe ari nacyo cyasuzumwe n'urukiko igihe nk'umunyamategeko rero hari uko urukiko rwabibonye ingingo rwemeye ko zitanyuranyije n'itegeko nshinga n'ingingo rwabonye ko inyuranyije n'itegeko nshinga igihe nk'umunyamategeko w'urubanza rwaciwe ku rwego rwa nyuma ku rwego rwa nyuma ni ukuvuga ngo inzira zose zaba izo kujurira zaba izo kugira gute zose zubahirijwe urwo rubanza ruba ari rwiza kuko ruba rugomba gushyirwa mu bikorwa kuba ari urukiko rwarafashe iki cyemezo ubwo nemeranya n'icyemezo cyafashwe n'urukiko ni ukuba izo ngingo zaregewe hari izagiye zivaho koko kuko impungenge zijya ziba umuntu aravuga ati ese niba itegeko rivuga ko ah, ubutaka butubatse gusora umusoro uba ukubye kabiri hongeraho ijana ku ijana ati zuriya muntu ntazabura umu- umusoro ntabwo mpamya ko leta ishobora gufata icyemezo igambiriye kurenganya abaturage mu itegeko u- ubutaka ni umurage rusange w'abanyarwanda turiho uyu munsi tubufiteho uburenganzira ariko n'abazadukomokaho ejo babusobanuwe bihagije ugasanga wenda icyemezo kiraje cyituye ku muntu ariko ku buryo aba yasobanuriwe ashobora kuba yabyumva
turamushimiye cyane metero piyo habimana
bibaza uko ejo bazaramuka
ubushishozi ntibugombera ko imvi zimera kuko ubukambwe bushimwe atari ugusaza cyane urupfu rw'umwemera rucira abagomima z'abasama bati dusinde divayi iruta izindi uhitamo barakoze cyane ku banga bw'ibyuma reka noneho twakire mugenzi wacu christelle w'icyeza atugezeho ibitekerezo bimaze kumugeraho mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka mu kanya christelle atugwaye ikaze murakoze kuma ikaze rero mwe mudukurikiye kuri iyi nsanganyamatsiko hari abakunzi b'ikiganiro bamaze kugira icyo babivugaho banyuze kuri nimero ya watsapu y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse ezekiel uherereye mu karere ka rusizi aravuga ko abona ari akarengane gakabije cyane kuba umuntu yakwamburwa ikibanza mu gihe afite impamvu runaka zatuma atacyubaka cyangwa ngo arangize inyubako naho uwiringiye imana jean claude uherereye mu karere ka muhanga aravuga ko kuri iyo nsanganyamatsiko umuntu yubatse inzu ikamunanira atayamburwa ati ahubwo yafashwa akagirwa inama y'uburyo yakwegera amabanki akamufasha akabona inguzanyo akayubaka akayuzuza ati nuko nabyumvaga kabera emmanuel aravuga ko iyi nsanganyamatsiko ari nziza cyane ati ariko bibaye byiza leta yasobanura neza iby'iyo ngingo ya mirongo itatu na kane ivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa urakoze cyane christelle genda usome ku mazi turasubira mu kanya utugezeho ibitekerezo byatanzwe n'abakunzi bacu mu kiganiro cy'ubushize cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana kirere rero reka noneho dukomereze mu mpuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu krado ivuga ko yiteguye kuregera urukiko kuko isanga iyi gahunda inyuranyije n'amahame agenga uburenganzira bwa muntu kandi ikaba inanyuranya n'icy'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rivuga ku mutungo wa muntu ni mu kiganiro kigufi wagiranye n'umuhuzabikorwa w'iyi mpuzamiryango evariste murwanashyaka reka tucyumve turagaruka mu kanya bwana evariste mu rwanashyaka tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ikiganiro ngarukakwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu aho kuri iyi nshuro turi kuganira ku burenganzira ku mutungo kuri bwa burenganzira bw'umuturage ku mutungo we umujyi wa kigali uherutse gutangaza ko ah, ugiye gutangira kwambura ubutaka kwambura imitungo imaze igihe kigera ku myaka itatu idakoreshwa na ba nyirayo ikayibaya ubutaka bwite bwa leta Ah, mwebwe iki ngiki murakivuga heke Eh, murakoze eh, mu by'ukuri natwe ibyo twarabyumvishe ariko twebwe icyo tukivugaho ni uko eh, binyuranyije n'amahame y'uburenganzira bwa muntu ndetse bikanyuranya n'amategeko menshi yaba itegeko nshinga eh, rivuga y'umu- y'uko umutungo w'umuntu utagomba kuvogerwa ndetse n'itegeko ubwaryo rigenga ubutaka umujyi wa kigali wenda wo mu kubivuga urushingira ku biri mu itegeko ariko nawe ugashingira ku itegeko naryo ririmo ibibazo ubwo rero eh, ikintu numva twebwe mbere na mbere nk'abantu uburenganzira bwa muntu binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu buriya no mu mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ntabwo byemeye ko umuntu umutungo we uvogerwa kuba ibyo byose rero binyuranya binavuguruzanya umujyi wa kigali twumva wari ukwiye ku- kwitonda ku mbere y'uko ufata iki cyemezo abantu bakabanza bakaganira kuri izo ngingo z'amategeko cyangwa abaturage bakabanza bakabisobanukirwa bakazumva ese mwebwe nk'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mwiteguye gukora iki mu gihe umujyi wa kigali waba utangiye gushyira mu bikorwa ibyo urimo uvuga mbere na mbere kabiri ikintu turi- tugiye gukora mbere na mbere tugiye kubanza dusesengura rino tegeko neza rigenga ubutaka noneho turihuze n'ibyo itegeko nshinga rivuga noneho tube twatanga inama y'ibigomba gukorwa yaba umujyi wa kigali yaba kuba twanaregera urukiko ko ziriya ngingo zi- zivanwamo ririya tegeko kuko zihabanye n'itegeko nshinga byose twareba icyo gukora abanyamategeko bacu ubwo tuzicara turebe icyo gukora Eh, ikindi cya kabiri ni uko nanone nk'uko ririya tegeko navuze ryo muri bibiri na cumi na gatatu ribivuga ririya tegeko rigenga ubutaka havugamo yuko iyo igihe umuntu afite impamvu zumvikana atamburwa ubutaka bwiwe no- nabwo byarebwaho kuko hari ikintu cy'ingenzi kiriho ni ukuvuga ngo bano bantu ntabwo harimo abatarubatse cyangwa abadakoresha ibyo bibanza byabo kubera yuko igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali nicyo kibanza kubanza kwemezwa noneho abantu bakamenya ngo hano hateganyirijwe iki kugira ngo batazubaka bamara kubaka imitungo yabo bakaza bakabasenyera kubera yuko batakurikije igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali kandi tukumva yuko twaganira n'umujyi wa kigali tukareba niba iyo myaka itatu bavuga nubwo wenda ari mu itegeko yabarwa hashingiye igihe igishushanyo mbonera cyemerejwe niba igishushanyo mbonera kitaremezwa cyangwa kiri kuvugurwa ntabwo wa- wakwaka abantu imitungo ngo ntibayikoresheje kandi batazi mu by'ukuri icyo bagomba kuyikoresha ubwo rero hariho ibintu bibiri hariho kuganira n'umujyi wa kigali tugatanga inama z'icyakorwa cyangwa se tukaba twasesengura itegeko tukariregera mu rukiko Ah, turagana ku musozo turagana ku musozo w'ikiganiro twagiranaga ndagira ngo mugire icyo mwizeza umuturage uteze ikiganiro ejo amatwi muri aka kanya icyo tubijeje ni uko eh, iteka duharanira ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ntitwatezuka gukora ubuvugizi ku bibazo bafite tugiye kubakorera ubuvugizi tugiye gusesengura itegeko turebe niba twariregera mu rukiko ko izo ngingo zavanwaho kandi dukore n'ubuvugizi mu mujyi wa kigali ko bigomba gukorwa byubahirije uburenganzira bwa muntu kandi byubahirije ibikubiye mu itegeko nshinga ndetse no muri iryo tegeko navuze rifite ingingo ebyiri zivuguruzanya turabashimiye cyane murakoze cyane arakoze cyane evariste mu rwanashyaka umuhuzabikorwa w'imishinga y'impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu crado aho yagarutse ku kintu cyo kuvuga ko biteguye kugirana ibiganiro n'umujyi wa kigali kugira ngo iyi gahunda ikorwe hadahutajwe umuturage ariko kandi ngo baniteguye kuregera urukiko rw'ikirenga kuko basanga mu mategeko umujyi wa kigali uvuga ko ushingiraho nayo arimo ibibazo ubwayo asa n'avuguruzanya honore ndabona turi kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko reka duhe ikaze nanone mugenzi wacu christelle uwicyeza atugezeho ibitekerezo byatanzwe n'abakunzi b'ikiganiro ejo ku kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo muzabana turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro nk'uko bisanzwe bakunze b'ikiganiro ejo tubategurira ikiganiro ngaruka kwezi ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyagarukaga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana aho twibazaga tutese mubona ari iki gitera imwe mu miryango guhitiramo abana babo abo bazashakana twihuse agnes uherereye kimisagara avuga ko abana bafite uburenganzira bwo guhitamo uwo bazabana bifuza naho aruberi uherereye mu karere ka kamonyi avuga ko umuntu wese afite uburenganzira bwo guhitamo uwo bakundana dukomeza niyo nkuru patrick uherereye mu karere ka muhanga yunze mu rya ruberi aho avuga ko buri wese afite uburenganzira bwo guhitamo uwo ashaka mutesi uherereye mu karere ka gasabo yagize ati nkunda ikiganiro ejo naho kuri iyo nsanganyamatsiko umukobwa cyangwa umusore ukwije imyaka y'ubukure ni ngombwa kwihitiramo uwo ashaka bakibanira mu mahoro naho ishiteni uherereye mu karere ka karungi yagize ati nta mubyeyi ukwiriye guhitiramo umwana we atamugishije inama uyu nawe ntiyatwibwiye gusa aravuga ko byamubayeho aho yahatiwe kubana n'umukobwa atakundaga ati nyuma yaho yafashe icyemezo abana n'uwo yakunze ariko mu muryango babagize ibicibwa dukomereze ku butumwa bwa muhoza elsa ati muraho bari mu beza dukunda mperereye muri ngoma ati nanjye byambayeho aho mama wanjye yanze uwo nakundaga aho byamviriyemo kumuhunga ati yanzaniraga uwo ngomba gukundana nawe yasoje ubutumwa bwe avuga ko ababyeyi bamwe bafite ubwikunde no gushaka ibintu bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa twari dufite bwari ubu ariko mwakomeza mukabwuhiriza tukazabuheraho mu kiganiro cy'ubutaha
turagana ku musozi w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere y'uko dusohoka muri studio reka tubanze twibutse ko twaganiraga ku burenganzira bwa muntu ku mutungo we twumva ibitekerezo by'abantu batandukanye ku bijyanye n'icyakorwa kugira ngo uburenganzira bw'umuturage ku mutungo we bwubahirizwe muri gahunda iherutse gutangazwa n'umujyi wa kigali uvuga ko ugiye gutangira gufatira ibibanza n'inyubako zadindiye bimaze igihe kigera ku myaka itatu bitabyazwa umusaruro na ba nyirabyo mu rwego rwo kurushaho kunoza isuku y'umujyi wa kigali mu kiganiro cya none twumvisemo icyo abaturage bifuza ko cyakorwa kugira ngo umuturage atakwa ubutaka bwe twumvise kandi icyo umunyamategeko habimana piyo avuga kuri iyi ngingo ndetse n'icyo impuzamiryango iharanira uburenganzira bwa muntu crado ivuga ko yiteguye kuregera urukiko rw'ikirenga kuko isanga harimo kuvuguruzanya n'icyo itegeko nshinga riteganya kuko mu ngingo yaryo ya mirongo itatu na kane rivuga ko umutungo w'umuntu ari ntavogererwa adakwiye kwamburwa mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshuti bakunze b'ikiganiro ejo turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro cyari gihagarariwe na nige na roger mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma naho nge wakibagejejeho nitwa ishimwe honore mfatanyije na mugenzi wanjye marie claire singizwe turabifuriza kugubwa neza no gukomeza kunogerwa na gahunda ya radiyo ijwi rya amerika yabateguriye
ijwi rya amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda diane nahazuye mwari mwazindukanye kuri mikoro na fatuma rimasi karara yegeranije amajwi y'ibiganiro byacu tubike banure tuyipfuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu ntitubasize mwenyene tubasigaranye na bagenzi bacu mu kiganiro dusanga